radiyo y'igihugu ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turabaramukije mwese muduteze amatwi muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro muri uyu mwanya ni umwanya w'amakuru twabateguriye y'ibiyaga binini ariko duhera ku makuru yo mu karere ka afurika umwami w'ububirigi philippe yaremeye ejo ku munsi wa gatatu ko intwaro y'igihugu ciwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe c'ubukoroni yateye imibabaro mu banyagihugu itera agasuzuguro itera ivangura hamwe n'urwanko rushingiye ku rukoba hari mu ijambo yashikirije inama nshingamateka ya kongo mu rugendo rw'iminsi itandatu uwo mwami arimwo muri ico gihugu umwami philippe w'ububirigi yashyitse ikinshasa ku munsi wa kabiri ku muhingamo kandi uru rugendo rubonwa nk'akaryo ko kurekuriranira hafi hagati ya kongo hamwe n'ububirigi bwahoze buyikoroniza abize ibya kahise bavuga ko amamiliyoni y'abantu bishwe bacibwa ibihimba canke bicwa n'indwara igihe baba bariko barakora mu mirima y'abakoroni b'ububirigi ubutare kandi ngo bwarasahuwe byitezwe ko umwami w'ububirigi philippe ashikiriza ijambo muri kaminuza y'irubumbashi ku munsi w'ejo wa gatanu ku munsi w'imana naho azogendera ibitaro bya muganga avura abagore denis mukwege yahawe agashimwe kitiriwe nobel mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kubwo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi mu gisagara ca bukavu mu buseruko bw'ico gihugu urugendo rw'umwami philippe w'ububirigi ruje mu gihe igihugu c'ububirigi kiriko kiritegura gusubiza igihugu ca kongo iryinyo rya patrice lumumba ari mu baharaniye intwaro yo ukwikukira kwa kongo ku mugabane wa afurika kandi abasirikare babiri b'inteko za mari barishwe ejo kuwa gatatu mu gitero bakorewe ku ibariyeri yabo n'abagabo bitwaje ibigwanisho bataramenyekana hari hafi y'igisagara ca timbuktu mu buraruko bw'ico gihugu igisirikare kiremeza aya makuru ariko ntawe cavuze ko ari nyuma y'iki gitero imigwi y'abajihadiste imenyerewe kuba ariyo ikunze kugaba ibitero nk'ivyo mu karere ka timbuktu ni mu gihe raporo iheruka gusohorwa n'ishiramwe mpuzamakungu onu yavuze ko ako karere ka timbuktu kari kamaze amezi atari make mu gahengwe igisirikare ca mali kivuga ko intara zo hagati zibandanya ziterwa ku rugero rwo hejuru kandi n'imbibe mali ihana na nigeri hamwe na burkina faso zirangwamwo umutekano muke kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri igihugu ca mali ntikiraronka agahengwe ku bw'imihari y'iterabwoba ya al qaida hamwe n'uwa leta ya kisilamu yama iriko iratera abajejwe umutekano ndetse n'abanyagihugu hanze y'umugabane wa afurika hano muri leta z'ubumwe za amerika wahoze ari perezida donald trump hamwe n'umuhungu wiwe mukuru kuva ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwindwi kuza bazorenguka imbere ya sentare i new york kwiregura ku byaha bya forode byagirizwa ikompanyi y'umuryango wabo perezida trump umuhungu wiwe donald junior hamwe n'umukobwa wiwe Ivanka Trump bamaze igihe bahanganye na sentare ibasaba gutanga ivyemeza ko atakibagira ku vyaha vyo kudatanga amatagisi bavuga ko gukurikiranwa kwabo kuriko kurakorwa ku mvo za politike umuryango wa perezida Trump warahakanye ivyo wagirizwa vyose mu kwezi guheze uwo yahoze ari perezida yararishe amande angana n'ibihumbi ijana na cumi vy'amadolare kuko yanse gutanga ivyemeza ko yarishe amatagisi ishirahamwe ryitiriwe umuryango wa trump ririko riratohozwako kandi n'umushingwamanza w'i manhattan mu gisagara ca new york kuvyagirije ko yoba yarakoze ivyaha bifitaniye isano n'amafaranga hamwe na forode ya asiranse ni mu gihe perezida trump anugwanurwa ko ashobora kwitoreza iyindi manda yo gutwara amerika akavuga ko ibi byose biriko birakorwa kugira bamuzibire kuzo kwitoza nayo mu muryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ubushinwa n'uburusiya bya- byi- byarifatiye mu gahanga leta z'ubumwe za amerika buyagiriza ejo kuwa gatatu guteza uruhagarara mu karere ko mu izinga rya koreya mu nama rusange ya oni ambasaderi w'ubushinwa muri oni zange yun yavuze ko uruhagarara rurangwa muri iryo zinga rwatewe na politike za amerika yasabye ko ibihano byafatiwe koreya ya ruguru bibwirizwa gutezurwa icegera cya ambasaderi w'uburusiya muri onu ana evstinyeva nawe nyene yasabye ko ivyo bihano bikurwaho nayo icegera cya ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika muri onu jeffrey Diro- Di Laurentiis yarakakanye ivyo vyagiriji avuga ko nyabuna ibihano bihari hamwe n'ibindi biriko birategurwa kuri koreya ya ruguru byatewe n'inyifato y'ico gihugu amerika yiteze ko koreya ya ruguru yagerageje za misile zitari nk'uyu mwaka iha- iriko yitegura kongera kugerageza ikindi gisasu ca nikeleyere mu kurangiza muri mu karere ka k'uburusiya na ikirere umushikiranganji w'uburusiya w'imigenderanire n'ayandi makungu serivire lavrove yarabonanye i ankara ku mugwa mukuru wa turukiya na mugenzi we wa turukiya baganiriye ku gushyiraho umuhora uzofasha kugira amato y'intete zo muri ikirere ashobore gusohoka agaburire amasoko y'isi ariko impande uko ari zibiri zarananiwe gushika ku mwumvikano amatoni y'intete yugaraniwe mu gihugu cya ikirere mu gihe ibiciro by'ingano ku isi byaduze mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru umushikiranganji wa turukiya yitegu- avuga ko yiteguye gukorana na oni kugira hugurugwe izo mfashanyo
arabizi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi uburundi bwaraye buhimbaje ku nshuro ya kabiri umunsi mukuru wahariwe gukunda igihugu twebwe turifuza uyu munsi bawugira nk'umunsi w'ibiganiro ukaba umunsi utuma dusiguriranira imvo zose zoshobora gutuma uburundi dusubira gucanamo tuzikureho dusanze ari ubworo duca twiga ingene dukuraho ubworo dusanze ari ubwoko duca twiga ingene tuvukana uyu ni perezida evariste ndayishimiye inteko ishinga amategeko y'u rwanda ejo yahaye minisiteri y'ubucuruzi amezi atatu ngo ibe yakemuye ibibazo byose bigaragara mu mashyirahamwe y'abatwara abagenzi kuri moto mu rubanza rwa Wenceslas Twagirayezu aburanamo ibyaha bya jenoside haraye habonetse ibimenyetso bishya bishobora kurugiraho ingaruka izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu burundi ejo bwahimbaje ku nshuro ya kabiri umunsi mukuru wahariwe kwibuka imbonezakizigenza y'u burundi petero nkuru nziza no gukunda igihugu iyi nkuru dushyikirizwa na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda uwo munsi mukuru wahimbarijwe igitega ku mugwa mukuru wa politiki abategetsi b'u Burundi hafi ya bose bari bitavye ivyo birori vyari bitumiwemo kandi abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abanyagihugu hatanguye umuhango wo gushira amashurwe ku ntatemwa ya Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasiguriye abitavye ivyo birori ico Petero Nkurunziza yamariye Uburundi n'abarundi mu myaka yakirongoye acamenyesha insiguro y'uwo munsi mukuru uyu munsi washinzwe kugira ngo tuze turigishanya ni ngombwa ko twigishanya kuko nibaza ko ntawubirusha uwundi twebwe nk'abarundi nk'ihanga ry'abarundi navuga nti twarayovye tegereza kuzimuruka uravye ingene ba kera bahagararira igihugu bagahagararira uburongozi bw'igihugu ubutegetsi bw'igihugu birakenewe ko natwe tugira umuzirikanyi nk'uwo bari bafise mu burundi twaratevye turazimanganya na karangamuntu yacu turibagira kuba abarundi duca twibera mu bwoko perezida ndayishimiye yamenyesheje ko aravye ingene abarundi basigaye bashaka gukora ibikorwa vy'iterambere abajejwe ubutungane bakerekana ko bagiye kugwanya ibiturire n'akarenganyo abarundi baba hanze bakaba bariko bahiganwa mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cabo umukuru w'igihugu yemeje ko umutima wo gukunda igihugu uri kurashwara abarundi perezida ndayishimiye yamenyesheje ko kuva mu mwaka uza uwo munsi mukuru woza urafasha mu guhuza abarundi bakaganira atakurya umunwa twebwe turifuza uyu munsi bawugira nk'umunsi w'ibiganiro ukaba umunsi utuma dusiguriranira imvo zose zoshobora gutuma uburundi dusubira gucanamo tuzikureho dusanze ari ubworo duca twiga ingene dukuraho ubworo dusanze ari ubwoko duca twiga ingene tuvukana uyu munsi ubu munsi koko w'ibiganiro niko tuzora tuwutunganya tuzora tuza turatoranamo abiganira abandi ibyo babonye byotuma twiyubaka domitien ndayizeye yigeze kurongora uburundi mu ijambo yashikirije yasavye abarundi gushira hamwe bagakunda igihugu cabo yamenyesheje ko imyaka irenga mirongo ibiri yamaze mu buhungiro ariho yatanguye kubona ico kutaba mu gihugu cawe bisigura afatiye mu vyo yaciyemwo asaba abatwara co kimwe n'abatwagwa kwama bashira hamwe mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cabibarutse kuki tutofata akagahugu kacu ko atahandi tuzosaganyiriza tukagakunda tukakabungabunga tugasabikanya utuduke dufise tugakoresha bwa bwenge dufise hanyuma iki gihugu tukagiteza imbere isahani dufungurirako tukayuzuza ibifungurwa byinshi tugasangira ariko none tuzobigenza gute mu gihe hari bamwe bagendera ku moko ugasanga abandi bagendera mu busuma ugasanga abandi bashaka komora abandi ibyo rero ni ngombwa ngo tubivemo mu ishyirahamwe ry'abashingwamanza kavibe bishinze kuburanira abarundi bahohotewe mu kiringo cyo kwiyamiriza ikiringo cya petero nkuru nziza bamenyesha ko iminsi mikuru nk'iyo ariyo gusamaza abarundi kugira bibagire amabi bakorewe n'ubwo butegetsi gustave niyonzima arirongoye amenyesha ko boba ikibaraje ishinga ari ubutungane kandi bakizeza abahohotewe ko ivyabo biri mu nzira nziza amasentare mpuzamakungu aho amadosiye yabo ariko arakorerwa bariko baragerageza gukora ibikora inka kugira bashobore kuyashikiriza amasentare basanzwe bakorana kandi kavide irasubiye kubwira abo bahohotewe ko bari kumwe ko bazoronka ubutungane bitebe bitebuke ko rero batocika intege kandi boguma bonyene eka n'abarundi benshi badoma ko urutoke kuhonyangwa ry'agateka kazina muntu mu burundi kugira byose bija habona integuro y'itegeko yemeza petero nkuru nziza ku rwego rw'imboneza kizigenza w'uburundi yemejwe igenekerezo rya cumi ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bashinga amateka ijana na cumi na batatu mirongo umunani n'indwi nibo bayemeje mirongo ibiri na batandatu nabo barayihakana iyo nteguro y'itegeko yasubiyemwo igenekerezo rya kane ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe haciye hashingwa ko buri mwaka igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu itariki ihurirana n'umunsi petero nkuru nziza yitaba imana hazahora hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe imboneza kizigenza y'uburundi no gukunda igihugu desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana urakoze kuri iyi nkuru
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da.
Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La benevolencia royal.
mu rwanda mu rubanza rwa bwana wenceslas twagirayezu aburanamo ibyaha bya jenoside harahabonetse ibimenyetso bishya bishobora kurugiraho ingaruka ni ibimenyetso byaturutse mu gihugu cya denmark cyamwohereje kuburanira mu rwanda i nyanza mu majyepfo y'u rwanda umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yari mu rukiko ibyo bimenyetso bishya ku ruhande rwa bwana wencesirasi twagira yezu bishingiye ku nyandiko mvugo z'abatangabuhamya ni ubuhamya bwafashwe n'ubutabera bw'igihugu cya denmark cyamwohereje kuza kuburanira mu rwanda ni inyandiko mvugo ziri mu rurimi rw'ikidanwa rukoreshwa mu gihugu cya denmark umunyamategeko brice bikotwa wunganira twagera yezu avuga ko nta gihe batasabye ubushinjacyaha bw'u rwanda gukorana n'ubushinjacyaha bwa denmark kugira ngo ibyo bimenyetso bibonekere ku gihe uruhande rw'uregwa ruvuga ko izo nyandiko zabonetse zirufitiye akamaro gakomeye rurazifata nk'izingiro ry'urubanza cyane ku buhamya bw'abatangabuhamya ruravuga ko ubuhamya batangiye muri denmark buhabanye n'ubwo batangiye mu rwanda urukiko rwibukije ko uruhande rw'ubushinjacyaha rudashingira kuri izo nyandiko nk'ibimenyetso metre bikotwa yavuze ko kuri we n'uwo yunganira izo nyandiko zikomeye yisunze ingingo z'amategeko yasobanuye ko ibimenyetso bishobora gutangwa igihe cyose bibonekeye urubanza rutarapfunikirwa urukiko rwavuze ko inyandiko zavuye muri denmark zitari umwimerere ruravuga ko bigaragara ko hari amazina asiribanze mu mugambi wo kurinda umutekano w'abatanze ubuhamya rugasaba kugaragaza umwimerere umwimerere w'izo nyandiko rugamije kumenya inkomoko yazo urukiko rwo rugasigarana impungenge ko kwinjira mu bimenyetso byaturutse muri denmark bishobora gusubiza inyuma urubanza rwerekezaga ku musozo umucamanza yabajije niba mu maburanisha yabaye yose nta bindi bimenyetso byazashingirwaho ariko urubanza rukava mu nzira biko twavuga ko we n'uwo yunganira bafite inyungu zo kuba urubanza rwava mu nzira mu nyungu z'ubutabera igisa n'icyitonderwa kuwo yunganira avuga ko abatangabuhamya bivuguruje haba mu buhamya batanze muri denmark n'ubwo batangiye mu rwanda ati rurangiye vuba rukarangira nabi nta nyungu byaba bidufitiye twagirayezu avuga ko nk'uko ubushinjacyaha bwasabye ko yoherezwa mu rwanda bufite n'inshingano zo kwaka inyandiko z'umwimerere ku bimenyetso bishya nyuma yo kumva impande zombi urukiko rwavuze ko rugiye kwiherera rugafata icyemezo cyanditse kuri izi mpaka uru ni urubanza rwaburaga iminsi mike rukarangira kuko ababuranyi bombi bari bagiye gutangira kunenga ibyavuzwe n'abatangabuhamya bashinja n'abashinjura urukiko rwavuze ko ibindi bimenyetso byagiye bitangwa binyuranije n'amategeko rutazabyitaho bwana wencesilas twagirayezu w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko akomoka mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ubu ni mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ari nawe ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye ibyaha bumurega ko yakoreye ibyaha ahantu hatandukanye ahahoze kaminuza ya mudende kuri kiliziya gatolika ya busasamana ahiswe kwa gacamena n'ahiswe komine ruje kubera amahano y'ubwicanyi yahabereye ibyaha byose arabihakana icyemezo kiramenyekana kuri uyu wa kane ahabagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda ndagushimiye eric bagira ubusa kuri iyi nkuru tukiri mu rwanda inteko ishinga amategeko y'u rwanda ejo yahaye minisiteri ishinzwe ubucuruzi igihe cy'amezi atatu kugira ngo ibe yakemuye ibibazo byose bigaragara mu mashyirahamwe y'abatwara abagenzi kuri moto mugenzi wacu asumuta akaboyi afite inkuru irambuye mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo abamotari bakoze igisa n'imyigaragambyo bagaragaza ibibazo bibangamiye umurimo wabo ibibazo bimaze iminsi bivugwa n'abamotari birimo ikibazo cy'akuma kamubazi babona kabahenze kandi kagatuma bahora mu makimbirane n'abagenzi haravugwa kandi ibibazo by'ubwishingizi buhanitse ndetse n'umutungo wabo unyerezwa n'ababakuriye n'abakuriye za koperative zabo ibi ni nabyo byatumye begera komisiyo y'umutungo n'ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko bibakorera ubuvugizi ku bo bireba ibi bibazo bibashe gukemuka umuyobozi wungirije w'iyi komisiyo y'inkamiye sipesiyoza yagaragaje bimwe mu byo babonye bibangamiye aba bamotari abamotari bahagarariye abandi bavuze ko hari ibibazo bibabangamiye hari amafaranga menshi bacibwa hatarebwe ayo moto yinjiza harimo ipatante otorizasiyo umusoro ku nyungu rimwe ku ijana y'ayo binjiza atangwa muri rura ayo kwishyura za mubazi n'ibindi mu gihe izikoresha lisansi zishyura ibihumbi ijana na mirongo itanu icya gatatu ni uko imishinga ni uko hari imishinga yabaringa igaragara muri za koperative zimwe na zimwe umwanzuro wafashwe kuri iki kibazo wemejwe n'inteko rusange y'abadepite ni uko minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yasabwe kuba yamaze kugaragaza uko ibibazo byazakemuka bitarenze amezi atatu ni umwanzuro utashimishije bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bagaragaje ko hari izindi nzego zagombaga kwitabazwa kuri iki kibazo nk'uyu mwanzuro y'aba interineti ntabwo minikomu ishinzwe iby'ama interineti ariko rurera bishinzwe na minisiteri y'itumanaho ukareba ikibazo bagaragaje cy'abo bita inyeshyamba cy'abamotari batwara badafite ibyangombwa ari nabo bakunda gukora ama agisida menshi bigatuma uko agisida zigenda ziyongera amakoperative cyangwa se amasosiyete d'asiranse abazamura ibiciro cyangwa se akananga kubaha amasiranse ibyo nabyo ni ibintu bikontororwa muri taransiporo iyo ndebye umumotari ibintu atanga wamuganura birebuka bwo se azasorera rwanda reveni asorere rura asorere asorere rero ukurikije amafaranga aba yakoreye urumva we yatungwa n'iki ari cyo kibazo tugenda twagira cy'abaturage benshi bari hasi kubera ko utwo bakorera dushirira mu gutanga utuntu twinshi cyane bagasigara bo nta kintu bafite depite nkamire yamaze impungenge bagenzi be badepite abagaragariza ko ibibazo byinshi byavugwaga mu bamotari birimo kugenda bikemuka ibibazo by'abamotari ibyinshi biragenda bikemuka aho za mubazi zirimo zisubirwamo ibibazo bari zari zifite baragenda babikemura gusa ikibazo cya netiwake ni ikibazo kiri rusange ahubwo ikibazo gisigaye kiriho ubu ngubu ni uko hari abamotari bamwe batarabona za mubazi ariko nabo babahaye udupapuro two kujya bitwaza mu muhanda kugira ngo igihe zizaboneka bazaze kuzifata bamwe mu bamotari bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko kugeza ubu ibibazo bagiye bagaragaza na n'ubu bigihari yewe nyine ikibazo urabona siranse nyine siranse yaruriye imaze kurira mubazi baba bazanye n'ibintu bya mubazi ubwo babizanye amafaranga wenda wikoreyeho ba- bakagira andi bagukata kandi ayo ngayo bakagukasa ari amwe aba yaruriye nko kuri asiranse nimba umugenzi twumvikanaga ko ngiye kumutwarira amafaranga magana atatu twumvikanaga aho mugeza namugezayo akanyishyura magana atatu yanjye ariko uyu nguyu yazanye iki cyuma ya magana atatu nafataga mu ntoki arahita afata ahaye nta n'atanu yashoye kuri moto mu rwanda habarurwa amashyirahamwe y'abamotari agera ku ijana na mirongo inani n'atatu ahuje abanyamuryango babarirwa mu bihumbi mirongo ine na bitandatu barimo abagera ku bihumbi cumi n'icyenda bafite ibyangombwa byo gukora n'abandi bagera ku bihumbi makumyabiri na barindwi batarabyuzuza asuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumuta kaboyi urakoze kuri iyi nkuru
murisanga ikiganiro cyanyu guhera saa kumi turaganira ku bibazo by'uburenganzira bw'umwana bwo kujya kwiga noneho rero turebere mu burundi uko bimeze ese ababyeyi bajya kwandikisha abana mu ishuri kuki abana bata ishuri ari benshi ibisubizo byaba ibihe ni uguhera saa kumi rero kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muze kohereza amanimero yanyu muri benshi mugire uruhare mu kiganiro cyanyu murisanga
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho inaha muri amerika nubwo yaje ku mwanya wa kane n'amajwi icyenda n'ibice bitandatu ku ijana mu matora yo guhitamo umukandida uzahagararira ishyaka ry'abarepublika mu nteko ishinga amategeko ya leta ya Iowa muri district ya mirongo ine na gatandatu madamu Esperance Hope ikora ufite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko agifite amahirwe kuko nta mukandida muri bane bandi yarahanganye nabo wabonye amajwi akenewe kugira ngo atsinde ubu abayobozi b'ishyaka rye nibo bazahitamo umukandida madamu ikora yavuganye na mugenzi wacu edi rwema abanza kumubwira uko yakiriye ibyavuye mu itora amatora yarabaye ah, twaronse ibiti icyenda twabyakiriye neza kuko iyo wakoze icyo wagombaga gukora uragera ahantu ukavuga ngo ikizavamo cyose ndi tayari kubyakira ariko ntabwo ari byo mwari mwiteze yego ntabwo ari byo twari twiteze ariko iyo kera rezeta zaje hanze option ibisigaye ni ukubyakira kugira ngo ah, bigufashe nyine gu- gutekereza neza no- no kumenya neza what is going to be next Ah, madame ikora nubwo mwabonye amajwi icyenda n'ibice bitandatu ku ijana mukaza muri ku mwanya wa kane ariko ikigaragara ni uko n'uwabaye uwa mbere atabonye ayo mahirwe yo guhita abona tike kuko atagejeje bwa bwiganze bw'amajwi mirongo itatu n'umunani ku ijana akenewe muri leta yanyu kugira ngo umuntu ahite yemezwa ko abaye umukandida ubu harakurikiraho iki ndibaza ko mugifite amahirwe ko ah, mu nama kaminuza y'ishyaka nanone hari igishobora guhinduka cyane rwose ah, mu byatumye twumva ko hakiriho amahirwe bikimeze neza ni uko nyine ko twari tuzi ko twese ntawagejeje ibice mirongo itatu n'umunani bisabwa ubwo rero ah, harakurikiraho ishaka guhuza inama yihuta iyo nama yihuta izahuza abayobozi cyangwa abakomiri bo muri kaunti yacu Ah, tubibutse ko ah, district yacu iri mu makaunti abiri iri muri dallas county ikaba no muri paul county ubwo rero aba- abakomiri bo muri Ko- paul county no muri dallas county ah, bazahamagazwa bahure batore Ah, ubwo kandi iyo iyo bibaye bigeze ko aribo batora basesa ibyavuye mu matora byose bagatangira gutora ah, bushasha kuri ba bakandida bose hanyuma se mu guhitamo umukandida abo bayobozi b'ishyaka bareba uwabonye amajwi menshi cyangwa abakandida mwese muba munganya amahirwe ntibagendera ku babonye amajwi menshi cyangwa makeya bafite ajenda yabo bagendera barareba bagatikinga utubogisi twabo barangiza bakavuga ngo dukurikije ibi ngibi n'ibi n'ibi n'ibi kuko abo bantu baje gutora baba bazi aba- abakandida mu rwego rwihariye Ah, ibo ntabwo ari nk'abaturage kuko abaturage bo batora wa muntu wagaragaye cyane ariko noneho abo ngabo bo batora ku- ba- bagendeye kuri wa muntu batekereza ko uyu muntu niwe dukeneye muri muri parti ku- ku- kuri kuri ubu ngubu buri mukandida wese uko turi batanu twese turacyafite amahirwe angana ubu se eh, hakurikiyeho iki mukomeza kwiyamamaza bigenda gute ni ukwiyamamaza of course ariko ntabwo bikiremereye nk'uko byari bi- bi- bimeze kugenda ku bantu benshi cyane urumva ubu ngubu igisabwa ni ukugaragara mu ma event yose ahari mbese ni ugukora i- ibisabwa kuvugana n'abantu bashinzwe ibyo bintu bakakumenya rwose bakamenya uwo uri we um, kuko bamwe usanga nyine wenda ntibaba bazi abakandida bose personally ariko iyo iyo bakuzi iyo bagiye gutora bazi uwo uri we birafasha kugira ngo bahitemo neza mu gusoza madama esperance hope ikora gerageza utubwire uru rugendo rwawe ah, nk'umuntu w'umwimukira wavuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ukisanga urimo guhatanira umwanya mu ishyaka rikomeye nk'iry'abarepubulike kujya mu nteko ishinga amategeko ya leta nka ayowa wakuyemo isomo ki n'ubwo urugendo rugikomeza ikibazo cyiza cyane nk'umwe mukira uru rugenzi na- nagenze mu by'ukuri ni urugenzi rwiza nanjye mu mu kwezi kwa kabiri nabivuze ku mugaragaro mu mu kwezi kwa mbere itariki makumyabiri na zirindwi navuga ko nabonye abantu benshi bagenzi banje b'abanyafurika barespondinga mu buryo buri positive nabonye ah, urukundo kuva kuri bo u- biciye mu mu ma message nabonye kandi na encouragement kuva ku bantu b'abaneri nabo banshimira kubona ah, nahisemo gukorera igihugu nahisemo gu- gukora kibereye ah, uko uko babivugaga jewe personelema navuga ko ah, byahinduye uburyo mbona ibintu byahinduye uburyo numva ibintu byatumye nsubira kandi kumva ko ari ingenzi ko kabimukira tugomba twese kumva ko ahangaha turahari twarashyitse tugende dukore nk'ibyo abandi bakora kandi twumve ko tudahaye du- du- tubakorera turi kwikorera twebwe twenyine n'abana bacu dufi- du- tuhaye tuzarira hano madame esperance hope ikora umukandida ku mwanya w'ubudepite mu ishyaka ry'abarepubulike muri leta ya ayowa ndagushimiye cyane ku mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane edi rwema ndagushimiye kuri iyi nkuru nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na edi rwema dieudonne cyubahiro nibo bashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
Notice, wouldn't notice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mm. Wa munsi ugenda burya sinawibagiwe wangumye ku mutima Mm. mpora ntegereje umunsi uzaza nubwo mbona amasaha atagenda Oh. Komba n'irungu rigiye kuzansaza Gira ugaruke